tubashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mu gihugu c'uburundi naho nyene muratwumva ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe abakongomanyi bavuga ikirundi bemeza ko bariko barankigwa kwiyandikisha kugira ngo bazohabwe ikarata yo gutora mu matora yo mu kwa cumi na kabiri no mwaka iyi leta igomba gufata abantu cyo kimwata babivangura ubwene igihugu tubuhabwa n'itegeko nti tubuhabwa n'umuntu itegeko rirengera abantu bose mu gihe umuntu aguhutaza itegeko rikwemerera ubwenegihugu uwo muntu agashaka kugira ngo akubuze ubwenegihugu urumva deja aba hanze yora uburenganzira bwawe icyo gihe deja ni ikibazo hariho feblese ya leta
maniragaba byashoni ni umunyamategeko akorera mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abanyekongo zirimwo abavyeyi bibungenze ziri mu ikambi y'agategekanyo ya nkamira ni mu rwanda zabwije rya amerika ko zibangamiwe n'ibibazo bita- bitandukanye birimwo kutagira aho zikika umusaya muri nigeria naho abantu bitwaje inkoho bakekwa ko bari mu murwi w'abaharanira kwiyonkhora barisha abapolisi umunani muri ino misi itatu iheze muri afurika y'epfo hatanguye imyimenyerezo y'igisirikare kigwanira mu mazi iyo myimenyerezo irimo n'abasirikare b'uburusiya hamwe n'ubushinwa idonido y'ano makuru yose nce ku masonga ni mu kanya isasemuye hafi y'amaradiyo yanyu ku idonido yayo igice ca mbere c'ano makuru tubafitiye kuri uno mugoroba nayageze hirya nino ku isi duhera ku mugabane wa afurika duhereye muri nigeria abantu bitwaje inkoho bikekwa ko bari mu murwi w'abaharanira kwiyonkhora bisha polisi umunani muri ino misi itatu iheze ubwo bwicanyi bwabereye mu bumanuko bw'igihugu frederic nkundikije abandanye no nkuru abapolisi bane barishwe ejo ku munsi wa mbere muri leta ya anambra igihe abajejwe amatohoza bariko bararondera abantu bikekwa ko bishe abandi bapolisi bane mu mpera zindwi irangiye umuvugizi w'ipolisi tocuku ikenga avuga ko izo nkozi z'ikibi zarashe abo bapolisi zikoresheje amagrenada yatangaje kandi ko batatu muri abo bantu bitwaje ibigwanisho bishwe mu gihe abandi babiri bahagaritswe igipolisi kivuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'umurwi w'abaharanira kwiyonhora witwa indigenous people of biafra ipob mu majambo avunaguye uyu murwi uharanira ubwigenge bw'intara yo mu manuko bwa nigeria abatetsi barega uyu murwi ko ari wo wama wateye ubwicanyi bumaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi muri iyo ntara irangwamwo umutekano muke ubwo bwicanyi butanguye gutuma abantu bibaza niba leta ya nigeria izoshobora gucungera umutekano imbere n'igihe c'amatora
frederic nkundikije urakenuye abasirikare batatu bajeje gucungera umutekano b'ishirahamwe onu bishwe abandi batanu barakomereka igihe imodoka barimwo yaseka bombe mu gice co hagati mu gihugu muri mali fidele niyo ngabo aratubwira ibindi kuri ino nkuru abasirikare bajejwe gucungera umutekano b'ishyirahamwe onu batari munsi y'amajana abiri na mirongo umunani n'umwe barishwe muri mari kuva inteko z'iryo shirahamwe zitanguye gukorera muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nico gitigiri kinini cane c'inteko za onu zijeje umutekano zishwe mu bikorwa vyazo kurusha mu bindi bice vyo kw'isi mari ihanganye n'umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu bashinze imizi muri ico gihugu inyuma ya kudeta yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kuva ico gihe uwo mugumuko warakwiragiye mu gihugu uvuye mu bice vy'ubugaragwa biri mu buraruko bw'igihugu abantu ibihumbi n'ibihumbi barahitanywe n'uwo mugumuko mu gihe abandi miliyoni n'imiliyoni bavuye mu vyabo mu karere kose ka sahel imwe mu migwi ikora ibitero mu karere ka sahel ikorana n'umugwi al qaida na leta ya kiislamu
ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye hirya n'ino ku isi muri turukiya inzego zijejwe ubuyobozi zatangaje ko kuri uno wa kabiri abantu batandatu baguriye muri nyamugigima yasubiye kumvikana mu karere gahuza ico gihugu na siriya ino nyamugigima ije ikurikira iyindi yabaye mu ntango z'ukwezi turimwo kwa kabiri kaba yahitanye abarenga ibihumbi mirongo ine n'indwi isenyura inyubakwa zitandukanye mugenzi wacu jofi mutagoma araduha idoni Guaido ino nkuru
uyu mutingito bongeye kuba muri iki gihugu ku munsi w'ejo wapimaga gatandatu n'ibice bine ku gipimo cya ricta gikoreshwa gupima ingufu zawo wibanze mu mujyi wa antakiya ariko wageze no muri siriya misiri na libani nyuma yawo hakomeje kumvikana indi mitingito mito mito igera kuri mirongo cyenda nk'uko byemezwa n'abashinzwe gukumira ibiza no guhangana n'ingaruka zabyo muri turukiya kugeza ubu abakozi bo muri iri shami bari bagihanganye n'ingaruka z'umushitsi uheruka kwibasira iki gihugu tariki ya gatandatu z'uku kwezi wari ku rugero rwa karindwi n'ibice umunani ku gipimo cya Richter ubutegetsi bwa perezida Tayyip Erdogan wa Turkiya bwanenzwe icyo abanyaturukiya benshi bise kuzarira mu bikorwa by'ubutabazi minisitiri w'ubuzima muri Turkiya Fahrettin Koca yatangaje ko abantu magana abiri mirongo cyenda na bane bakomerekeye mu mutingito wabaye ku munsi w'ejo yongeraho ko inzego z'ubuvuzi zirimo kwita ku bahutajwe nawo
muri kenya naho jofi abanyagihugu barenga imiliyoni uh, zitanu n'ibihumbi amajana ane bashobora kugeramirwa n'inzara kuva mu kwezi kwa gatatu kandi abana bashika umuliyoni bagashobora kugira ingaruka kubera iyo nzara frederic nkundikije nivyagarutse kutubwira ayo makuru yatohojwe n'ishyirahamwe rikurikirana ukuntu ikibazo cy'ibifungurwa cyifashe ku isi avuga ko abanyakenya miliyoni zine n'ibice bine bafite ingorane zo kuronka ibifungurwa muri icyo gihugu gituwe n'abanyagihugu imiliyoni mirongo ine n'indwi n'igice ibiharuro vyatohojwe vyerekana ko abahanzwe n'ikibazo c'inzara biyongeye inshuro mirongo inani n'itatu kw'ijana ugereranije n'umwaka uheze perezida wa kenya william ruto mu ndwi iheze yaratunganije igisabisho mu gihugu cyose cyo gusaba ko imvura yogwa yongera aratangaza ko leta yiwe igiye gufata imigambi izotuma abanyakenya bose baronka ico bafungura bitekanijwe ko imvura igwa mu kwezi kwa gatatu yamara abahinga bo muri kenya bakurikirana hafi ibijanye n'ibihe bavuga ko ibihe vy'imvura mu buraruko bw'igihugu bizoteba ico gice cy'igihugu ca kenya caramaze ibice vy'imvura bitandatu atamvura iguwe canke ikagwa ku rugero ruri hasi cane none bice ku masonga nk'itangura muri afurika y'epfo hatanguye imyimenyerezo ya gisirikare y'igisirikare kigwanira mu mazi iyo myimenyerezo irimwo n'abasirikare b'urusiya hamwe n'ubushinwa frederic nkundikije turacari kumwe bitekanije ko iyo myimenyerezo yitiriwe exercise mosi 2 izorangira ku igenekerezo rya mirongo irindwi y'uku kwezi kwa kabiri umuvugizi w'igisirikare cya afurika y'epfo avuga ko iyo myimenyerezo izoba irimwo inyigisho z'ubuhinga butandukanye burimwo ubwo gukinga ibitero by'abanyuruza n'abatera ubwato bwo kurwanira mu kirere hamwe n'ubwo kururutsa indege za kajugujugu ku mato y'ibisirikare by'ivyo bihugu iyo myimenyerezo ivyo bihugu bizokorera hamwe izotuma bikomeza imigenderanire yavyo no kwizerana kandi izotuma bikorera hamwe mu bijanye no gucungera umutekano hamwe no gutsimbataza amahoro ku isi nk'uko bitangazwa n'umusirikare yajejwe ingisho mu gisirikare c'ubushinwa kigwanira mu mazi Huang Zongxin imyimenyerezo ya mbere y'abasirikare bagwanira mu mazi afurika y'epfo yakoreye hamwe n'ubushinwa hamwe n'uburusiya yabereye mu gisagara ca cape town muri afurika y'epfo mu kwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda
reka dushimire bagenzi bacu kuri ayo makuru agezweho hirya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari duhereye ku vy'amatora yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyugurira mu gisata ca politika abakongomani bavuga ikirundi baba mu kiyaya ca rusizi kiri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bemeza ko bariko barankigwa kwiyandikisha kugira ngo bazohabwe ikarata yo gutora mu matora azoba muri ico gihugu mu kwezi kwa cumi na kabiri k'uno mwaka babibwiye mugenzi wacu vedaste ngabo ari uvira akaba yanaduteguriye inkuru ikurikira aba barundi b'abakongomani batuye ahitwa rubirizi nyamugari mutarure ndunda na rusabagi bavuga yuko insorensore zo mu bwoko bw'abapfurero ziyitaba zarendo ziri kwanga ko babarurwa kanyekongo charles ni umunyamabanga wa sheferi ya plene de la ruzizi yemeza yuko hari uduce twinshi twandikirwamo abazatora twangiye abarundi b'abanyekongo kubarurwa hariho kese adimisitiratere yasohoye sirikilere ivuga yuko abakongomani bose bategerezwa kwitabira aharonema kugira ngo babasansume hama hazoba amatora hama rero kujya kuvuga ngo aba etaranje baze babakurikirane ntibaze batore baca badushiramo twebwe abarundi bakera ko turi aba etaranje abo bafurero bari kubangira ko mufata amakarita y'itora none abagore babo b'abarundi bari kubigenza gutiwe ni kwa kwango nyene sinzi ibyo bagamije eh, kuko na ba nyina na bashiki babo bakomoka ku barundi bariko babangira usibye aba barundi bari kwangirwa kubarurwa no guhabwa ikarita y'itora hari n'abaturage b'abanyamurenge nabo batuye kamanyola nko muri teritwari ya walungu bangiwe kwiyandikisha mu bazatora mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka ibibazo dufite habayeho ejo ku wa mbere niho hano mu kamanyira twatangije uburyo bwo gufata amakarite mu gatondo turatonda twese uko tungana abahageze mu gatondo bafata amajeto abafashe amajeto ya mbere habayeho nko mu masaha atataja kuba ane babagezeho barabagarura hari n'insorensore z'abarararundo barabagarura ngo bagaruke mu bwinjire nk'uko ibo bada- batabihabwa uriwe kwinjira twabaje impamvu ituma bagarura baratubwira ngo ni ibituruka ku nzego zo hejuru ubwo rero duhamagaje abaseni baratubwira ngo biva ku nzego zo hejuru maniragaba byashoni ni umunyamategeko ukorera muri iyi ntara ya kivu y'epfo asanga leta ya kongo yari ikwiriye guhagurukira aba baturage bavangura abandi babita abanyamahanga kandi ari abakongomani nta muntu urutungiye twese turi abaturage b'igihugu cya kongo uburenganzira bwacu burangana imbere y'amategeko ntawe urushinzwe ubuga itegeko ubwo avuka muri uyu muryango cyangwa muri uriya muryango cyangwa muri ubu bwoko cyangwa muri buriya bwoko iyo habayeho inegalite kandi hakabaho no kutu- kuta- kudafata abantu icyo kimwe deja ni ikibazo seyeneta dose iyi leta igomba gufata abantu icyo kimwe hatabaye ivangura ubwenegihugu tubuhabwa n'itegeko ntitubuhabwa n'umuntu itegeko rirengera abantu bose mu gihe umuntu aguhutaza itegeko rikwemerera uburenga- u- u- ubwenegihugu uwo muntu akashaka kugira ngo akubuze ubwenegihugu urumva deja bahaziyora uburenganzira bwawe icyo gihe deja ni ikibazo hariho feblese ya leta hariho no kurebera kubera ibibazo byo kwangira aba baturage bo mu bwoko bw'abarundi b'abakongomani gufata amakarita y'itora umwami wa sheferiya plende la ruzizi nije imbere richard ndabagoyo wa gatatu avuga yuko uyu munsi yari inama y'umutekano iri kwiga kuri icyo kibazo andi makuru ava kamanyula avuga yuko naho habaye inama y'umutekano yavuze yuko ikibazo cy'abo banyamurenge bari kwangirwa gufata amakarita y'itora bazagisuzuma ejo ku wa gatatu ibibazo byo kuvangura abarundi b'abanyekongo n'abanyamurenge muri ibi bihe hari gutangwa amakarita y'itora bikomeje kwamaganwa n'abantu benshi barimo n'umuyobozi w'umujyi wa buvira kiza muhato aho ashimangira yuko ayo moko ari abakongomani bedase ngabo ijwi rya amerika uvira vedasta ngabo tugukengurukire tukiri kuhavugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ikambi y'impunzi ya burengo iri mu bumanuko bwa goma ah, impunzi zihari zigeramiwe n'ikibazo ca gaze iriko ihitana ubuzima bw'abatari bake muri ino misi abarenga bane nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo gaze umugenzi wacu jimmy shukrani adusigurire ivya kino kibazo impunzi zo muri iyi nkambi ya burengo iri mu burengerazuba bw'umujyi wa goma zivuga ko zihangayikishijwe n'ikibazo cy'igaze irimo gushyira mu kaga ubuzima bwazo zivuga ko kuva zagera muri iyi nkambi abantu bakomeje kuhatakariza ubuzima ahanini bitewe no kubura ubufasha buva muri leta francine sifa ni umugore w'imyaka mirongo itatu n'irindwi wahunze aturutse ikicanga muri teritwari ya masisi ijwi ry'amerika ryamusanze arimo gucunga abana be neza kugira ngo bateba bakajya hari iyi gaze kuri we abona ko leta yagakwiye kwimura iyi nkambi ndetse ikavoma iyi gaze bigatuma izi mpunzi zibaho mu ituze gaze ku bana nayo ndi ahantu mwaguca umuntu yaba agiye kwituma nk'ahantu ukajya kumva ngo gaze yamufashe ibyo bintu rero bigatuma amaparisere bari gu- ba- bari guhereza aba- impunzi bakanga kuzibahereza bagakomeza bakicara barindira amaparisere banari gupima ahantu hari gaze no gushishoza neza na n'ubu hari impunzi zikica zitari zabona aho ziba mwe ni uku turi kubasaba bagire nimba baba bafite uko bakora bashaka n'ahandi bimurira abantu ahantu hatari gaze Hitimana Emmanuel we ahangayikishijwe no kubona ababishinzwe batagira icyo bakora vuba na bwangu mu kurinda abaturage bahunze intambara naho bari bakaba bugarijwe na gazi. Ikihutirwa kuri we ni uko guverinoma yakwimura iyi nkambi mu kandi gace.
iyi gaze imeze n'aba bantu bari gupfa bari gushira turasabaga leta ko ngo niba yadufasha ikadushangiriza ikadushyira ahandi cyangwa se ikaza ikashaka ibyo yakora kuri iyi gaze kuko imeze nabi cyane abantu bari gupfa bari gushyira kuguma aha ngaha ni uko nta no twaja ariko leta igize aho idushyira kabisa twahava kuko abantu bameze bari gushyira cyane bari gupfa cyane kabisa mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'amerika bwana lorise misi ushinzwe ubutabazi mu kigo cy'igihugu cyo kurinda abaturage biza mu ishami ry'intara ya kivu ya ruguru avuga ko iyi gazi ituruka mu kiyaga cya kivu gituri inkambi ya burengo
ubuzima bw'abantu ni ingenzi cyane kuri ubu ngubu twebwe nk'abashinzwe kubungabunga ubuzima bw'abaturage cyane cyane abangaba bari guhura n'ibibazo bya gaze dufite ubwoba yuko impfu nyinshi zizakomeza kugaragara izi mpfu nyinshi mu nkambi ya burengo zirimo guterwa n'uko aba bari hafi y'ikiyaga cya kivu ibyo rero bikaba biri gushyira abantu benshi mu kaga ubuzima bwabo bukahatikirira
yahamagariye abaturage bo muri iyo nkambi kubahiriza ibimenyetso byashyizweho n'abayobozi mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo yemeza ko barimo gushakisha igisubizo kirambye kuri iki kibazo
twebwe nka protection civile turimo gushaka ibisubizo birambye kuko mu mibare abantu bane nibo bamaze gupfira mu nkambi kandi bose bazize gaze ubwo rero ibyo bigatuma dusaba abaturage bose baturiye iriya nkambi kuba maso kandi mu kuba maso kwabo bakajya bamenyesha aho ibintu bitagenda ibi bizadufasha natwe gukora akazi kacu mu mucyo kandi bidufashe kurinda ubuzima bw'abaturage
imibare y'ikigo gishinzwe ubutabazi mu ntara ya kivu ya ruguru igaragaza ko abantu bane aribo bamaze gupfa mu gihe cy'ukwezi bazira ingaruka za gaze mu bapfuye harimo na bwana joseph makundi wahoze ari umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe kurinda ibiza mu ntara ya kivu ya ruguru uyu yapfuye ubwo yageragezaga gutabara impunzi yari yafashwe na gaze bikarangira bose bahatakarije ubuzima jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma Jimmy Shukurani bakomera tugukengurukire hama duce tubandanya kandi n'igisata c'impunzi ariko ubu tukijana mu Rwanda tukivuga ivy'abakongomani impunzi rero z'abanyekongo zirimwo abavyeyi bibungenze n'abafise impinja ziherereye mu ikambi y'agategekanyo ya Nkamira iri mu gihugu c'u Rwanda zimaze gutangariza ijwi rya Amerika ko zibangamiwe n'ibibazo bitari bike muri vyo harimo kutagira aho zikika umusaya mugenzi wacu Gloria Tuyishime yabagendeye adutegurira ino nkuru ibikorwa byo kubaka birarimbanije mu nkambi y'agateganyo ya nkamira iherereye mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ibikorwa bitandukanye birimo amazi umuriro no kuvuzwa bimaze kugezwa mu batuye iyi nkambi imiryango nterankunga nayo irakoreshwa ishoboye ngo izi mpunzi zibone iby'ibanze gusa winjiyemo imbere mu mahema izi mpunzi zituyemo uhasanga shitingi zishashe ariko nta biryamirwa bihari ibi bibangamiye bamwe mu bagore batwite bari muri iyi nkambi nk'uko babiganirije ijwi rya amerika niyibizi dada na wimana shantare ni ababyeyi batwite inda zikiri nto hagati y'amezi abiri n'atatu baratubwira imbogamizi bahura nazo ziterwa no kutagira aho baryama ntabwo tubizi nyine turi kubona bamwe bazifite abandi ntibazibahe kubera ko ubwo kubona nta kundi nadushaka ndi kugenda noneho ngo isereri numva ikintu cyafatiyemo no mu nda mbese nkumva ikintu kirahagaze hano kumva ikintu kirahagaze bikaba ngombwa ko nshaka nk'ikintu cy'igitambara nkahegura kugira ngo nze kuhakweguka wenda kwateka cyane ngo hajyane kutaka kurambura agakeka ukaryamaho none se sureba hano dusasa ni muri ya makoro ni imicanga nta handi hantu dusasa nyine rero nk'ubu waryamira urubavu bikakugwa nabi wabirinduka nabwo bikakuzomba ese urumva hari amahoro dufite
uretse kuba ababyeyi bo mu nkambi y'agateganyo ya nkamira badafite aho kuryama bavuga ko n'ibiryo bahabwa n'inkambi bidahagije imvungure nizo turya gusa nta bindi biryo baduhereza ibaze nk'umubyeyi twite kurya imvungure zonyine imbogamizi ni indyamo gusa no kubura ibyo umuntu arya wenda ngo ahindure waba ugize icyo ukeneye ntukibonere igihe
ibibazo ababyeyi bafite babihuriyeho na bamwe muri bo bafite impinja bonsa barasaba abishinzwe kubafasha kubona ibyo kurya byunganira ibyo bafite n'aho kuryama twasabaga ubufasha nyine ni nawo ukaba uri kumva ukuntu umuntu afite imbogamizi ntawe ngo umuntu ushoboye ukaba wagira ukuntu nyine waba wamuvuganira akagira uko yabona imibereho myiza saba amaterapene ndarwaye n'umugongo mu gitondo umubyeyi ndi kumubwira ngo umugongo wangiye no gucika wabaye bundi bushya umuyobozi w'inkambi ya nkamira akaba n'umukozi muri minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse david rwanyonga avuga ko ubushobozi bw'iyi nkambi bukiri buke gusa agira icyo avuga ku kibazo cy'ibiryamirwa by'abagore batwite bo muri iyi nkambi abo baba babonye batarabihabwa ni abashobora kuba baje uyu munsi cyangwa ejo nimugoroba ndaza kureba ariko muri rusange ku byo dushobora kuba twakemura uwo munsi bakitugeraho turara tubikemura ariko dukemura bigendanye n'ubushobozi dufite abatarabifite babibona ako kanya babibona umunsi ukurikiyeho cyangwa mu minsi iri imbere ku kibazo cy'abadashobora ibiryo bahabwa n'inkambi nabo hari icyo leta y'u rwanda ku bufatanye n'abafatanyabikorwa iri kubateganyiriza duhereye ku bana mu gitondo babona ifunguro ry'igikoma igikoma cyujuje intungamubiri utabashije kurya imvungure abasha gutoranyamo muri bya bindi bivanze n'imvungure icyo ashoboye yunganiwe na cya gikoma cya mu gitondo ubuzima bugakomeza ariko mu minsi iri imbere hari icyizere hari dufatanyije n'abafatanyabikorwa andi mafunguro bazajya babona mu gihe kitarenze icyumweru uhereye none bizaba bitangiye aho tuzajya dufata igice kimwe cy'ibigori bakagishesha bakarya akawunga ayo mafunguro rero azatangira kuboneka bitarenze icyumweru gitaha azaba yiganjemo imboga zivanze n'ibishyimbo hanyuma n'abandi batabasha kurya imvungure bakarya akawunga nk'uko bitangazwa na minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema umubare w'abagore batwite bari mu nkambi ya nkamira kugeza ubu ni mirongo irindwi iyi nkambi imaze kwakira impunzi zisaga ibihumbi bitatu na mirongo irindwi na bane umubare w'abagabo ni magana ane na mirongo icyenda na batatu abagore ni magana cyenda na mirongo itanu abana ni ibihumbi bibiri na mirongo itatu n'umwe ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi ibihumbi icumi umubare w'abakirwa n'iyi nkambi nawo uri kugenda ugabanuka uko iminsi ishira kuko wavuye ku bantu hagati ya mirongo inani n'ijana binjiraga mu kwezi gushize ugera ku bantu hagati y'icumi na mirongo itatu kuvaho imirwano ishyamiranyije umutwe w'ama makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya frdc yongeye kubura impunzi z'abanyekongo zatangiye guhungira mu rwanda kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize ziri kuza zituruka mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu bice bitandukanye birimo gicanga kirorirwe kibumba n'ahandi n'ahandi tuyishime gloria ijwi ry'amerika i rubavu
ijwi ry'amerika turacabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u rwanda mu karere ka musanze kari mu ntara y'uburaruko bw'ico gihugu hadutse uburwayi budasanzwe mu ngurube aborozi bakaba bahanganye n'ubuhombe budasanzwe mu vyumva mu nkuru ya mugenzi wacu yasumta kaboshye hashize iminsi igera ku icumi aborozi bo mu mirenge ya muko muhoza kimonyi rwaza na busogo mu karere ka musanze babonye uburwayi budasanzwe bwibasiye ingurube zabo bwana rex w'amahoro wororera mu murenge wa muko mu karere ka musanze yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko batari basanzwe bazi iyi ndwara uyu mworozi asobanura uko iki kibazo giteye rabu iza gufata otopsi hari amaze gupfa ingurube mirongo itatu n'umunani zibyara hanyuma nyuma yaho haje gupfa izindi cumi n'ebyiri ariko hari ibyana ibyana birenga hafi nka magana arindwi na makumyabiri bimaze gupfa kandi bira iracyakomeza kuko n'ubu tuvugana niho tuvuye hari izindi bigaragara ko nubwo za nyina zagiye zisiga ibyo byana ariko ibyana nabyo byari byarafashwe ibyo byana nabyo bikomeza gupfa nk'ejo nk'imfizi yari ihari nayo yarapfuye bivuze ko twageze nyuma ducika intege ngira ngo ubu ngubu icyo turi gukora ni uko twababwiye ko bacukura ibyobo birebire abakozi iyigize bayinagamo bagataba kugira ngo bitaza kugira ikibazo icyo bitera abaturage cyangwa se n'abandi bose aborozi batangaza ko ingurube zifashwe n'ubwo burwayi zigaragaza kugira umuriro mwinshi zigacika intege zikananirwa kurya ndetse zikagaragaza kugira amabara ku ruhu bwana ndayisenga fabrice ashinzwe ishami ry'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi rabu yasobanuye ko nyuma yo gukora ibizamini binyuranye bamaze kumenya iby'iyi ndwara iyo tumaze kubonamo n'iyo ngiyo ya ruje yo mu ngurube ni indwara yo muri bagiteriya erisperasi cyane cyane iterwa n'umwanda hari abantu usanga amatungo y'ingurube bakunda kuyorora bakunda kuyagirira neza isuku hamwe no kuba iyo ndwara iyo yahageze kwihutira kuvura hari imiti yabugenewe n'uburyo igomba gukoreshwa kuri ferime yarwaje ni indwara ivurwa igakira ariko bisaba yuko icya mbere ni isuku mu biraro abantu kwirinda ingendo z'amatungo kuva iyi ndwara yamenyekana ubuyobozi bw'akarere ka musanze bwategetse imwe mu mirenge ikagize yagaragawemo ubu burwayi guhagarika ibikorwa byo kotsa ingurube kubera ubu burwayi bwanashyira impumu jean claude uhagarariye aborozi b'ingurube mu rwanda yagaragaje ko bishimiye iki cyemezo iyo icyorezo cyaje hari ingamba zifatwa aho kugira ngo eh, gikwirakwizwe kuko abo bazotsaga baziguraga ahandi ha- urumva hari urujya n'uruza izo za- ziri muri ako gace karwaye zahava zikajya ahandi zikagurwa n'abandi biriya twabishimye cyane tunashishikariza n'aborozi bahegereye cyangwa bari n'ahandi igihe cyose hagize ikimenyetso kigaragara kubivuga kugira ngo habeho gukumira hakiri kare kugeza ubu aborozi baravuga ko igihombo cyamaze kubageraho bakaba bataramenya amaherezo kuvuga ngo nabara igihombo ntabwo kiri munsi ya miliyoni mirongo ine nkeka ko bizarengana miliyoni mirongo itanu kubera ko nkeka ko ntazizakira ntazizasigara kuko urebye indwara uko yaje na n'ubu tukaba nta gisubizo turabona bakaba baratu- tu- tutegereje tutarabona urukingo tukaba tutaramenya iyo ariyo ubu ibyo byose bira- bi- bi- byafekita ubuzima bw'umuntu ku ku giti cye ariko bikafekita n'aba- n'aba- n'abandi bo ku ruhande cyane cyane nk'abakozi abaturanyi bahabonaga akazi leta isaba aborozi cyane aborora inka inkoko ndetse n'ingurube kwinjira mu bwishingizi bw'ayo matungo kugira ngo bajye bagobokwa mu gihe bahuye n'ibyorezo ingurube ziri mu bwishingizi kandi zishyura ijana ku ijana kandi ikiyongereyeho hariho nkunganire ya leta nkunganire ya leta mirongo ine ku ijana umuntu yishingira itungo rye kuri mirongo itandatu ku ijana leta ikamushyiriraho mirongo ine ku ijana niyo mpamvu tuba dushishikariza aborozi rero kugira ubwishingizi bw'amatungo yabo kuko tuba tuzi yuko hari igihe biba ngombwa yuko ubwo ubwishingizi butabara umworozi kuko nko mu gihe cy'ibyorezo ubwishingizi buramutabara iyo amatungo apfuye kandi atabigizemo uruhare itangazo ryo ku itariki makumyabiri z'uku kwezi ryasohowe n'akarere ka musanze umuyobozi w'ako karere ramuri janvier yasabye abatuye imirenge ya muko muhoza kimonyi rwaza ndetse na busogo kwihutira gushyira mu bikorwa ingamba zafashwe zirimo guhagarika ahantu hose habagirwa ingurube no gufunga ibyokezo byose by'ingurube muri iyo mirenge akarere kasabye kandi ko itwarwa ry'ingurube zivanwa cyangwa zijyanwa mu mirenge yavuzwe ribujijwe ubuyobozi bw'akarere ka musanze bwasabye ko ingurube zipfuye zigomba gutabwa mu byobo birebire aborozi bagirwa inama yo kunoza ingamba z'isuku mu biraro harimo gukoresha ishwagara itwitse kugira ubukandagiro burimo umuti bukoreshwa mbere yo kwinjira mu biraro ndetse no kwirinda gutizanya imfizi n'ibikoresho bikoreshwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
muramaze kumenyera ko kano kaziki kabamenyesha ko tuba tubafitiye amakuru y'imikino na siporo isiganwa ry'amagare rya tour du rwanda rirabandanya muri ico gihugu isiganwa ry'uno munsi ryatsinzwe n'umunyeritireya yitwa henok muluberan akaba yatsinze agace ka gatatu gaherereye i huye katanguriye i huye kaza guherera i musanze abasiganwa bakoze urugendo rw'ibirometero ijana na mirongo icenda n'icenda ejo naho hazokinwa agace ka kane kakaba kazohera i musanze kazoje guherera i karongi ijwi rya amerika tuzababwira rero ingene bizoba biriko biragenda gushika rino higanwa rya tour du rwanda ribandanya rizosozerekwa mu kanya turahana agahindukira ariko imbere y'uko tugahana ngene ndabibukije muri make ko abakongomani bavuga ikirundi bakaba baba mu kiyaya ca rusizi kiri mu buseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo bavuga ko bariko barankigwa kwiyandikisha kugira ngo bazohabwe ikarata izobafasha gutora mu matora yimirije muri ico gihugu ca repubulika demokarasi ya kongo ayo matora azoba mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka bavuga ko bakumigwa mu gufatwa nk'abanyamahanga ivyino nkuru mushobora kongera kubisanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu gihugu cy'u rwanda mu karere ka musanze mu ntara y'uburaruko hadutse uburwayi budasanzwe mu ngurube aborozi bavuga ko bahanganye n'ubuhombe nino nkuru murashobora kandi kongera kwiyumva muce ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye ku ijwi rya amerika dusuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri make mu ikambi y'impunzi ya burengo iri mu manuko bwa goma impunzi zaho zigeramiwe n'ikibazo ca gaze iri kuhitana ubuzima bw'impunzi abarenga kuri bane baramaze guhitanwa n'iyo gaze akaba ino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba kuri mikoro ijwi mwumva rya rigadiane ni nahazoye kanshimire nadia atahana ingenieur jo bariko baradufasha muhinga bw'ivyuma edi rwema niwe yarahagarariye ano makuru ku izina rya bagenzi bacu bose ino ekipe y'uno mugoroba twifurije kubandanya mubwira umugoroba mwiza mu banyi no mu vyanyu murara haryana hataryana harare umwansi naheje aho bukera